waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Fiilmiin Afaan Oromoo haaraan gumaa jedhame dhiheenya kana eebbifamee yuunivarsiitiilee fi koolleejjiiwwan Oromiyaa adda addaa irratti agarsiisamaa jira. Qopheessaaf barreessaan fiilmii kanaa dargaggoo Beenyaa Dhaabaa Hordofaati. Barnoota Afaan Oromootiin dippiloomaa akka qabu Beenyaan yuunivarsiitii Jimmaa irraa immoo barnoota seeraan eebbifame. Fiilmii ofii qopheesse keessatti taatoo ta'uun akka hojjetu dubbata. Fiilmii Afaan Oromoo qopheessuutti, uummataaf dhiyeessuutti. bu'aa bayii jirullee dubbatee jira tujubeetuu bakka fiilmiin isaatti agarsiisamaa jiru bulee horaatti bilbilee dubbise qabiyyeen fiilmii gumaa maal akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegala dargaggoon kun.
fiilmiin gumaa egaa seenaa dhugaa irratti hundaa'ee kan barraa'edha. qabiyyeen isaas gocha bara dargii raawwate irratti hundaa'ee ka'a. gabaabummaan qabiyyeen isaa egaa abbaa aangoo kan ture dargii keessa ijoollee namaa qabanii gara duulaatti ergaa turani. inni kunis mana tokko seenanii. Mucaa isaanii fudhanii gara duulaatti erguuf otoo jedhanii achitti yeroo mucaa fuudhuuf seenanii namichis egaa ofiisaas deemeera. Loltuu isaa faana kan inni deeme. Yeroo kana egaa mucaa keenya hin jiru jedhanii isaanis mana keessa seenanii yeroo isaan fudhatanii abbaa sadafiitiin kawweetiin dhahaniiti kan isaan yeroo ajjeesanii haadhas rukutanii lafa buusanii mucaa sanas fudhanii gara duulaatti ergan egaa mucaan inni tokko xiqqoo ture egaa. Inni guddatee egaa namicha kana yeroo baay'ee haloo ba'uuf hin barbaada. Seenaa kanas immoo dhagaa guddate mucaan kun. Namicha kanas haloo ba'uuf otoo barbaadu yuunivarsiitii seena guddate. Otoo yuunivarsiitii barachaa jiru waggaa sadaffaa ture. Intalli namicha kana namichuma isaa yeroo dargii abbaa aangoo ture kana intala isaa mana barumsaa machi yuunivarsiitii Jimmaa geenyaani fuudhee yeroo deemu mucaan kun achitti arga. Yeroo argu inni inni dur ture kun sammuu isaa keessa dhufa yaadaatiin. Yeroo kana egaa akkaataatti haloo ba'u yaadee Intala namicha kanaa harkatti gashachuuf yaala. Yeroo kana intala kana akkamittiin harkatti gashadha jedheeti jaalalaan akka gochuu qabu kan inni murteesse akkuma ta'es milkaa harka isaatti. Kanaaf bu'aa bahii jireenyaa wantoota dhiibbaa garaa garaa bara durii taasisan kana yeroo ammaa kana duruu otoo sirna gumaatiin kan hin hiikamne kan amma tarkaanfate dhaga bu'aa bahii jireenyaa garaa garaa kan qabate kaampaas laayifis kan of keessaa qabudha. Akkasumas immoo. Namoonni garaa garaallee bu'aa bahii jireenyaa kan keessatti of ilaalani dhagaa fiilmichi walumaa galatti kan inni xiinxalee kan inni qabatee deemu jechuudha walumaa galatti fiilmichi.
Fiilmii kana eessa eessatti agarsiisaa jirtam?
Egaa fiilmii kana kan inni amma agarsiisaa jiru keessumatti iyyuu yeroo ammaa fiilmiin afaan Oromoos kan inni mul'achaa jirus yuunivarsiitootaa fi kolleejjota keessa qofaattidha. Kanaan alaa magaalota keessatti agarsiisuun xiqqoon ulfaata fiilmicha. Ani yuunivarsiitoota Oromiyaa keessa jiran iddoo garaa garaa deemeera. Haramayaatti, Jimmaatti agarsiiseera. Akkasumas Naqqamteetti agarsiiseera yuunivarsiitii Wallaggaa jechuudha. Amma immoo yeroo ammaa kana keessumattuu amma kun yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti agarsiisuuf amma achi hin jiran yoo amma Booranaan jiran amma iddoo kana.
Fiilmii kana barreessuun kun isa jalqabaati siif?
Eeyyee fiilmii barreessuu irratti anaaf isa jalqabaati. Garuu diraamaa televezyiiniis barreesseera. Diraamaa garaa garaas gabaabaas dheeraas barreesseera. Kan raadiyoos akkasuma barreesseera. Garuu fiilmiin anaaf isa jalqabaati inni kun.
Mee televezyiinii yookaan reediyoo irratti fiilmiiwwan gaggabaaboo ati dhiyeessite keessaa maqaa naa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee keessumaa raadiyootiin kan darban keessaa kan akka ramaciifaa kan jedhu raacafiifaa kan jedhu darbanii turanii karaan sobaan darban kan jedhullee akkasuma televezyiiniitiin kan tamsa'ellee akkasuma jaalatama guddaallee argateerullee ni jira. Warreen akkas akkasii barreesseera ammallee diraamaa televezyiiniif kan ta'u. dheeraa ramacii kan jiru jechuudha kan waggaa deemuu danda'u. Kenneefi fudhatanii amma gara hojiitti deemaa kan jiramutu jira.
Marii keenya gara jalqabaa irratti fiilmii afaan Oromoo kolleejii fi yuunivarsiitiiwwan irra darbee magaalota gurguddaa keessatti agarsiisuun hin danda'amne yookaan rakkoodha jette maaliif magaalota gurguddaa Oromiyaa keessatti fiilmii afaan Oromoo agarsiisuun kan dadhabameef?
Egaa inni tokkoffaan rakkinni inni jiru keessumaayyuu kan siinimaan Oromiyaa keessa kan jiru magaalaa Adaamaa keessa dhaga siinimaa afur shanitu jira achi. Siinimaa akkasii keessatti fiilmii Amaariffaa malee fiilmiin afaan Oromoo tasumayyuu inni argamus argamuus hin danda'u. Aniyyuu garuu deemee gaafeera. Jarri yoo deemanii gaafatanii abbootiin qabeenyaa jechuudha manni siinimaa. Deemiitii xalayaa akkasii fidii aqiitii gamgamsiisii maal godhiitii fidii kottu abaluu bira dhaqii xalayaa fidii kottu achi dhaqii achi dhaqii jedhuun fiilmii afaan oromoo agarsiisuun baay'ee rakkisaadha magaalota irratti kana qofaas miti garaa gara biraas immoo iyyuu fiilmii afaan oromoo qofa yeroo jedhamu afaan oromoo waan ta'eef qofa akka siyaasaatti fudhatu akka siyaasaatti waan fudhataniif isiniin keessummeessinu kan jedhan illee jiru iddoo hedduutti jechuudha.
Asirratti beenya fiilmiin isin fuutanii gara magaalaalee oromiyaatti deemtan kun jalqaba aadaaf turizimii oromiyaa biraa eeyyama argateeti miti.
Eeyyee sirriidha. Aadaaf turizimii Oromiyaa irraa heeyyama qaba. Heeyyama fiilmii illee dabalataan ni qaba. otuma kana hundaa qabaannee jirru iyyuu qalaama kana otoo dubbisanii jechuudha aadaaf turizimiin oromiyaa akkuma qaama mootummaatii ala ta'e tokkotti jechuudha ati abaluu bira deemi ati dhimma nageenyaa bira deemi ati bulchiinsa bira deemi odoo olmaa gad deemtu ati dhimma kee otoo xumurati hinaaf iddoo tokko tokkotti immoo waan akkasiitu jira.
Danqaa isin mudatu kana aadaaf turizimiitti deebitanii yeroo gabaastan maal isiniin jedhu?
Yeroo tokko tokkotti yeroo iddootti gabaasnu ni jiraata. Isaan itti deemna hin hojjenna gara fuulduraatti wanta itti deemaa jirrudha kan nuun jedhan jiru iddoo tokko tokkotti. Iddoo tokko tokkotti immoo wanta kana keessa iddootti nuun nuun galchu iddootti jedhan illee ni jira.
Deebii quubsaan argattan jechuudha.
Deebii quubsaan argannu iddootti hin argannes jira. Garuu kana qofaa miti iddootti immoo baay'ee si gargaaranis immoo jiru. Kan inni kun isaanis galeeru immoo ni jira. Yuunivarsiitota keessa illee yoo fudhanne fakkeenyaaf yuunivarsiitii teddeetti fiilmiin afaan Oromoon argamne ni jira. Yuunivarsiitii diree dhawaa keessatti fakkeenyaaf fiilmii afaan Oromoo agarsiisuun hin danda'amu.
Maaliif?
Sababa isaa wallaalle ijoolleen illee yeroo baay'ee ijoolleen garaa garaa illee gaaffii garaa garaa kaasanillee yerootti rakkinni irra ga'eeru illee ni jira. Deebiin garuu nuu hin kennamne nuufis ijoolleefis hin kennamne sababa isaa garuu wallaallan.
Afaan kabiraatiin fiilmiin qophaa'u manneen barnootaas haa ta'u magaalaalee adda addaa irratti yeroo agarsiifaman danqaan isaan mudata. moo kan afaan oromoo qofa.
afaan oromoo qofa malee kan inni kan rakkina tokko illee hin qabu ati fiilmii afaan amaariffaa fakkeenyaaf qabattee deemte namni gaaffillee itti gaafatu hin jiru namni si jala deebisu hin jiru afaan oromoo taanaan garuu ati dhimma nageenyaa bira deemuu qabda iddootti bulchiinsa bira deemisi hin jedhe jira fiilmii kana immoo yoo dursine nuti ilaalle malee nagarsiisnu iddootti hin jedhan jira maaliif fiilmii kana nuti dura qorachiisne haala baay'ee keessa baanee aadaaf turizimiitiin ilaalchisnee fi kan nuti adda nageenyee jiru kanaaf wanta kana kana faana wal qabatee fi rakkinoonni hedduun ni jiraatu.
Rakkoo kana furuudhaaf qopheessitoonni fiilmii yookaan barreessitoonni fiilmii afaan oromootiin barreessanii walitti dhufanii rakkoo kanaaf furmaate akka argamuuf wanti godhame jira maal gootan.
Tuujuba egaa akkaataa waan jiruutiin yaan keenya baay'ee rakkisaadha karaa keenya keessumatti yoo fiilmii afaan oromoo irratti rakkinni garaa garaan jira barreessitoonnis taatonni akkasumas pirooduuseroonni illee gaafa wal agarru waan baay'ee ni haasofna garuu immoo achiitii bittiinsamnennaan wanti keenya hunda addaan bittiinsamee bada namni deebi'ee wal hubatu namni deebi'ee wal mari'atu maal goona akkamiin deemna kan jedhu hin jiru sanaan booddee hundumni isaayyuu hin hafachuudha osoo fiixaan hin bahin.
Akkaataa amma jiru kanatti egaa kanneen fiilmii afaan Oromoo qopheessan ogeessonni jechuudha walitti dhufanii. Dhimma kanaaf furmaata yoo argan malee walii galanii yoo hojjetan malee ammayyuu daran gara fuula duraatti rakkoon babal'achaa deema akkatan manatti himtutti. Kanaaf furmaati maali jetta?
Egaa namni akkan hiikoo yaadutti furmaanni karaa garaa garaatiin deemamuu qaba. Tokkoffaa namoonni aartii kanarratti yookiin dhimma kanarratti namoonni bobba'anii jiranii walitti dhufanii karaa mara karaa danda'an maraan wal qindeessanii hojjechuu qabu. Nuti rakkina hedduudha qabna akka warra kaanii miti nuti rakkinni keenya. Fakkeenyaaf nuti rakkina maallaqaa ni qabna tokko rakkina iddootti agarsiisaa ni qabna lama ganaa uummanni siin barre abbootii qabeenyaa fakkeenyaaf anam abbootii qabeenyaa hedduu bira dhaqeera. Fiilmii afaan Oromoo itti isaan biras kan jiru ilaalchuma isa kaan irraa addamitti waan siyaasa hojjennu se'u isaanillee. Kanaaf waan siyaasa hojjennu waan se'aniif gargaarsa siin godhan akkasumas illee mootummaan illee keessumatti iyyuu amma galmi aadaaf seenaa Oromoo tokko Finfinneetti kan hojjetamaa jiru tokkotu jira. Inni mana siinimaa garaa garaa ni qaba. Bakkatti fiilmiin afaan Oromoo mul'atu hin jiru. Kunillee yoo dafee xumurame amma tokko namoonni Finfinnee keessa jiraatanillee iddootti fiilmii afaan Oromoo arganii iddootti afaan Oromoo ilaalanii jiraachuu ni danda'a. Kanaaf qaamni garaa garaa mootummaan abbootiin qabeenyaa qaamoleen dhimma kanarratti illee bobba'anii jirru marti walitti dhufnee furmaata tokko yoo barbaanne odeessinee akkuma odeessine sanaatti haa raawwannuudha ammas dhaamsana ni qaba.
Fiilmii kana qopheessuudhaaf maddi galii keetii maali atu barataan ture jettee maaltu si gargaara?
Egaa namoota harka caalu yuunivarsiitiin Jimmaa amma tokko qarshii amma tokko na gargaareera spoonsera na godheera yuunivarsiitii Jimmaa karaa kana nan galateeffadha. Konkolaataa naa kenneera kan ittiin taatota Finfinneef Adaamaatti deddeebisullee yuunivarsiitiin Jimmaa na gargaareera karaa kana. Karaa biraa intarnaashinaallii Oromiyaas akkasuma spoonsera amma tokko na godheera. Akkasuma qaamoleen garaa garaati namoota garaa garaarraa liqiitiin egaa harka caalu kan hin hojjedhe. Taatotaaf keessumaayyuu ani waadaa seenuudhaan yookiin mallatteessuudhaan isaa kan hin hojjechiise malee galii yookiin ani daldalaatiifi barataadha. Kanaaf haala kanaatiin fiilmichi kan hin hojjetan.
Muuxannoo fiilmii qopheessuu keetii keessatti kan itti gammaddee bu'aa bahiin danqaan guddaan ati jettu yoo jiraate.
Egaa bu'aa bahiin ani keessa bahe keessumattiyyuu ispoonsara barbaaduu irratti bu'aa bahiin ani keessa bahe kan dagatamu miti keessumattiyyuu abbootii qabeenyaa garaagaraa yeroo na haasofsiisuu irratti namoonni uleetiin na ari'an illee ni jiru isa yoomiyyuu umurii koo keessatti hin dagadhu. Anis nama digirii qabudha, nama dippiloomaa qabudha, nama muuxannoo hojii illee waggaa shanii ol illee qabudha. Ani yuunivarsiitii Jimmaa keessa illee gara waggaa shanii illee hojjedheerani. Laayibrariyaaniin ture achitti. Maaliif yeroo baay'ee taa'ee nan aara, nan gubadhan ture. kan namaa sararkaa guddaa achirra ga'ee kan keenya maaliif yeroo jedhu taa yeroo nuuf gaafadhu ani maaliif hin hojjenne maaltu na dhowwaa jedheen ka'een ture. Garuu yeroo ispoonsara gaafachuuf deemu irratti bu'aa bayina ni keessa ba'e yoomiyyuu hin dagadhu inni mataa isaa yoo fiilmii guddaa tokko kan ta'uu danda'udha yookiin asoosama guddaa tokko kan ta'uu danda'udha abbootiin qabeenya haala inni kan galteen qottu abbaan kefaa lafa hin qabu ati maal humna kee malee olu taaltaa iddootti jedhanii nama ari'anii jira. Tokko immoo guyyaan itti gammade keessaa immoo yoo fiilmii kana kan hunda hojjedhee keessa ba'e waan hunda keessa ba'e gaafa fiilmiin kun eebbisamu inni fiilmii eebbise gaafa waan tokko dubbate nan boo'e taa'een yeroo inni kan inni jedhe Gamoon tokko magaalaa sana keessa gamoo guddaa tokko ture. Gamoon kun waggaa shantaman kana jedhe ganni fiilmii eebbisuu dhufe kun ni badaa yookiin gamoota isa caalan dhufu Garuu gamoo kanatti gara miilee dhibba shanii olitti itti ba'eera. Fiilmii beenyaatti yoo baay'ate kuma dhibbaa oli yoo akkan itti ba'eeru. Garuu waggaa kuma kanas waggaa kuma lamaan kanas seenaan yoomiyyuu hin dagatu jedhe. Ani dhugaattuu seenaa keessa galeera seenaan kanaan booddee anaan hin dagatu kan jedhu uummata tokkoof waa tokko buuseera kan jedhuun yeroo sun nan boo'e guyyaan itti gammade guyyaan itti fiilmii koo eebbisiisedha.
Gara xumuraatti ergaan ati dhaloota boriis booddeedhaaf ka'uuf qabdu maali beenya?
Ani egaa keessumatti iyyuu dhaloota booruuf yookiin immoo namoota amma sarara kanarra jiraniif kan jechuu barbaadu inni gabaabsee jechuudha. Namoonni hundi jechuudha haga dandeenyetti nuti karaa seenaas karaa uummataas karaa aadaas bal'aa qabna eenyumaa gadi miti. Kan nuti dhabne maayini waliin taanee tokko taanee wal gargaarree hojjechuu irratti kan rakkinni keenya miti. Kanaaf nuti ammas uummanni keenyas namoonni abbootiin qabeenyaas. Taatonnis aartistoonnis karaa marayyuu waliin taanee wal qabannee yoo hojjenne booru iddoo yaadnu sana gahuu ni dandeenya kan jedhudha. Kanaaf namni abdii kutu hin moo'u kan jedhu yoomiyyuu mana koo keessatti nu maxxanfadhee nan qaba. Abdii kutuu hin qabnu. Maaliif namni bu'aa bayii keessa immoo hin baane yoomiyyuu iddoo guddaa gahuu hin danda'u. Kanaaf abdii hin kutiina ani kana hin danda'u hin jedhina. Nan danda'a jedhee hundinuu haa ka'u ni dandeenya. Wanta barbaadnutti fiixaan baafachuu ni dandeenya. Keessumattuu aartii Oromoo irratti waliin haa tumsinudha dhaamsi koonni gabaabaan.
Aartist Beenyaa Dhaabaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomi.
Isinillee hedduu galatooma.